ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook twitter youtube na instagram muradukurikira kuri arobaz radiyo yacu naho kuri we eshatu radiyo yacu voa akadomu com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose washington dc muri studio karindwi cyangwa ari ku buhanga bw'ibyuma jodone cyubahiro niwe ugiye kumfasha kubagezaho uh, ya majwi na za telefoni zanyu naho ujye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingendo hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi rero ni ikiganiro muri sanga nk'uko mumaze kubyumva muri iyo ndangakiganiro uyu munsi rero mukagira muti tubahishiye iki imibare itangwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku kurwanya inzara action aid against hunger yerekana ko abantu barenga miliyoni magana inani na cumi bafite ikibazo cy'inzara mu isuzumamikorere ry'intego z'iterambere z'ikinyagihumbi abakuru b'ibihugu hirya no hino ku isi basanze intego ya munani yo kurandura inzara n'ubukene bukabije yarabashije kugabanya urugero rw'abatabona ibiribwa bihagije kuva kuri cumi na gatanu ku ijana kugera ku munani n'ibice icyenda ku ijana basanze abana bagwingira kubera imirire mibi baravuye kuri mirongo itatu na batatu ku ijana bagera kuri makumyabiri n'umwe n'ibice icyenda ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uko kugabanuka ariko kutarangije ikibazo burundu niko kwatumye bongera gushyiraho intego nshya zigamije iterambere rirambye maze mu ngingo ya kabiri y'izo ntego bashyiraho ingingo yo kurangiza ikibazo cy'inzara kwihaza mu biribwa guteza imbere imirire myiza n'ubuhinzi bworozi buhamye ibyo bikaba byaramaze kugerwaho ku gice kimwe ariko bakavuga bati tuzabe twabigezaho burundu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ni ukuvuga mu myaka umunani kuva ubu ngubu isi igeze he yubahiriza iyi ntego hamwe bimeze neza ahandi ziracyari umubavumvu inzara iravuza ubuhuha intambara amapfa imihindagurikire y'ikirere n'ibindi biri mu ngingo nyamukuru zituma kwihaza mu biribwa bamwe bakomeje kubyumva bugani gusa ahanini ku mugabane wa afurika uretse ikibazo cy'intambara n'imvururu z'urudaca zituma abantu bahorana akarago ku mutwe ubutaka busharira cyangwa ibura ry'imvura biza ku mwanya wa mbere mu gutera iki kibazo gushakira umuti urambye iki kibazo cy'amapfa n'umwuma ku butaka buhingwa byatumye umunyarwanda eric karinganire agira inyota yo gushaka uko yakwiga uburyo bworoshye bwo gufasha abahinzi bahura n'ikibazo cy'ibura ry'imvura kubona uko bagira imyaka yabo bakayuhira bakayisarura bityo bakarwana n'icyo kibazo bagashobora guhinga igihe bashakiye kandi bakeza umushinga yize ni uwo kuhira imyaka akoresheje ikoranabuhanga rya telefoni zigendanwa akoresheje amazi ava mu kuzimu mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twamubatumiriye ngo adusangize iby'iryo koranabuhanga ibyo amaze kugeraho n'imigambi afite namwe mushobore kumubaza ibibazo mwaba mufite kuri iryo koranabuhanga bwana eric karinganire ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze nanjye ndabumva kandi murakoze kunyakira ku ijwi ry'amerika ye urakoze kutubonera umwanya wo gusangiza abanywanyi b'ijwi rya amerika rero uh, ku byo umaze kugeraho no ku miterere y'iryo koranabuhanga nari maze kuvuga nti inyota yo gushakira ikibazo eh, cy'amapfa cyangwa se ubutaka bwumye umuti kugira ngo abahinzi bashobore guhinga beze bihaze mu biribwa eh, niyo yatumye winjira mu- muri ubwo bushakashatsi ariko ntabwo nabivuye muzi sa nk'usubira inyuma gato utubwire imvano yabyo mu magambo make nuko uze no kubonera aho dusangize iby'iryo koranabuhanga
murakoze murakoze Ah, ubundi urebye aho isi igana eh, dufata ingamba zo kugira ngo twongere eh, umusaruro w'ubuhinzi eh, twashiduka nta n'abantu tugitunga niyo mpamvu rero eh, by'umwihariko eh, na- na- ninjiye mu bushakashatsi cyangwa mu bumenyi bwo kumenya uburyo abantu bakongera umusaruro w'ubuhinzi ariko eh, dukoresheje umutungo kamere utanzwe dufite ibintu rero bigitangira ah, ndetse mu matwi y'abantu benshi abe- benshi ntibabyumvira ngo kwa umuntu akoresha amazi yo mu butaka ah, ntibayareba ariko ubundi arahari hanyuma rero wenda ninjiye mu mu mutwe w'ikiganiro ngenda umuyobozi wa kampani kagera biti limitedi Ah, ikaba ikora ah, gahunda yo kuhira dukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka ariko ukanakoresha smartphone hanyuma ah, smartphone uhereye wenda kuri smartphone ah, intego isi ifite ifite ko nko mu rwanda hari gahunda ya connect rwanda aho buri rugo rugomba kugira smartphone rero eh, twinjiye kuri gahunda ya smartphone keretse eh, ni urugo rugira smartphone ariko runayigire iguhi niyo mpamvu rero twashyizeho gahunda yo kuhira dukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka Eh, sa rero noneho Ubutaka- tukiri aho ngaho u- abantu bara- barumva ko ari ukuhira ukoresheje telefone ukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka ariko ah, bigenda bite ibyo bintu ko nta mahuriro bifite ubihuza ute telefone ijya kuvoma mu kuzimu ite nk'umuntu uteze amatwi ikiganiro muri sanga wabasha kubimunyuriramo muri make
Okay. ku mbere na mbere eh, ku bakiriya dufite kuko eh, ni ni ugukwirakwiza amazi yo munsi y'ubutaka ariko bo- yo kuhira bakoresheje smartphone mbere na mbere ah, dufitanye amasezerano n'uruganda rwa wenda mpereye ku ah, umukiriya wacu kugira ngo tumubone icyo tu- n'uburyo abona ayo mazi eh, n'uburyo yuhira akoresheje telefone dufitanye amasezerano n'uruganda rwa marafone mu rwanda murabizi ko dufite uruganda rwa rwa telefone eh, bikorerwa mu rwanda hanyuma rero eh, icyo tu- tu- tumarira umukiriya wacu turamubwira aho amazi ari uvuga ngo eh, ama- mu- mu buryo eh, wenda muri tekinike aricyo bita wota tebo amazi ari munsi y'ubutaka ubundi mu rwanda mu ntara y'uburasirazuba ari kuri metero zingahe ni ukuvuga ngo eh, barayapima ari kuri metero mirongo icyenda n'imwe kugera ku ijana mirongo ine na zirindwi amazi make ari ku ijana mirongo icyenda na rimwe donc metero nkeya inini ku ijana na mirongo ine na zirindwi zishobora kwiyongera cyangwa zikagabanyuka z'ubujyakuzimu Noneho, eh, hello?
eh, z'ubujyakuzimu
n'ubujyakuzimu n'ubujyakuzimu bishobora kwiyongera wenda nk'ahantu nka za bugesera cyangwa nyagatare usanga zigera kuri magana abiri n'izindi ariko hari n'aho zigera munsi ya mirongo icyenda n'imwe kuvuga ngo turamupimira amazi mu- eh, dupimira abahinzi kuko ntabwo dukorera umuntu umwe dukorera gurupe nini y'abantu ni ukuvuga ngo abahinzi bibumbiye hamwe nko muri gahunda ya rani consultation noneho eh, twamara gupima amazi tukayacukura tugashyiramo pompe noneho tugahuza pompe eh, y'amazi na apurikasiyo yo kuhira dufite none Niho iyo rero mupima hagaragara ya telefone ikoreshwa ku kuhira ni ukuvuga ngo rero eh, icyo eh, eh, icyo telefone imumarira ni komande ya y'amazi ashobora kuhira atari mu murima ah ni ukuvuga rero mwebwe ibyo Atari mu gupima murima ko yagiriyemo. yigiriye mu bi- mu yindi aktivite ziwe yigiriye mu byo akora byose ariko agakoresha ya smartphone ana- i- irimo ya apurikasiyo akuhira ni ukuvuga rero niba mbyumva neza ni ni nk'imishinga ibiri ya- yif- yafatiye hamwe umushinga wo gupima amazi ari mu kuzimu no kuyazamura akagera mu murima w'umuhinzi no gushyiraho eh, ako ako kuma gashobora gukoreshwa na telekomande iri kuri telefone
ntabwo ari imishinga ibiri ni umushinga umwe ahubwo ugabanyijemo ibice eh, bigera muri bitatu icya mbere ni ugupima amazi Mm.
icya kabiri ni ugucukura amazi icya gatatu ni uguhuza amazi na smartphone
Mm, noneho rero ukagira uti umuhinzi ashobora kuba yiruhukiye ari mu nzu iwe cyangwa ari ku mafunguro akibuka ko imyaka ikeneye akavura agahita akora kuri telefoni ubwo eh, kakaba karabaye amazi aka- agatangira kumeneka cyane rwose niyo yaba ari no mu kindi gihugu apfa kuba ah, ah, ah, yakuhira niyo yaba ari mu biro niyo yaba mbese aho uri hose uruhira bitewe n'uko ubu urugero rutoya ku bufatanye eh, n'aba na- na- na- ni- n'uruganda dukorana rwo- rwo- bayita smart water valve Eh, iyo ari ikosa ritoya eh, akagira aho amaherere avamo tubaha kode bakareba ko nta naho ya ya simato simato ifite ikibazo akavuga ati, ifite ikibazo runaka mu ifotora gusa bivuze ngo ni uburyo bwo korohereza abahinzi kugira bakoresheje smartphone ariko wenda ngarutse mu kiganiro cy'ingenzi kugira ngo eh, bavuge neza batumva ko eh, ese umuhinzi ariha iki umuhinzi asabwa iki uruhare rwa rwa kampani yacu rusabwa iki uruhare rwa leta rusabwa iki mu ruhare rwacu mu ruhare rwacu hari eh, igi- igikorwa cyo gutanga smartphone smartphone yacu igurwa ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu hanyuma uruhare rwa eh, nanone rwacu ni ugupima amazi ni u- ni ugucukura amazi iyo umuhinzi yaguze smartphone eh, ya gurupe nyine abantu bibumbiye hamwe dupima amazi ku buntu tugacukura amazi hanyuma eh, tukazamura amazi tukayageza eh, ku mirima urundi ruhare rw'u- rw'umuhinzi ni uko agura smartphone aga- akagura ibi- ibige- ikigega ahangaha iyo mvuze ngo ikigega gihuza abantu mirongo itatu ikigega kimwe Mm, tukiri aho tukiri aho tukiri aho ku, ku ruhare rwanyu uvuze icyo cyo kuzamura amazi binyibutsa ko kugira ngo amazi ave mu kuzimu bisaba eh, kuyazamura ukoresheje ipombo cyangwa se icyuma nyine kiyazamura icyo gihe nimwe mubikora mukoresha umuriro wanyu mufite ikoranabuhanga ryanyu cyangwa bi- bireba umuhinzi abikora ati
No, mu kuzamura amazi twa- twapimye munsi y'ubutaka dushobora gusanga wenda ari kuri metero ijana ugiye munsi y'ubutaka Eh, dufite track mountain drilling machine ni ukuvuga ngo ni imashini icukura amazi ifite ubushobozi bwo kugeza kuri metero magana atanu ni ukuvuga ngo rero tuzamura amazi icyo gihe tugashyiramo n'amapombe eh, tugazamura mbese ku buryo amazi aba aha- ahagije yo kuhira aho sinzi niba nagushubije ava mu kuzimu ate kugira ngo azamuke ave mu kuzimu agere imusozi
mbere na mbere tubanza kuyacukura Mhm.
iyo tu- tumaze kuyacukura twoherezamo amatiyo hanyuma nyuma y'amatiyo du- tukoherezaho pompe hari pompe eh, eh, ziya- ziyazamura zibigenewe za pompe ziya- zibigenewe zikoreshwa Noneho, n'u- eh, zikoreshwa n'umuriro zikoreshwa na eh, yego bakishyurwa nande Zikore- zishobora gukoreshwa- zikore- wenda nta kayo y'amasora ntabwo turayigeraho wenda ngo tugere ahantu hatari umuriro- hatari umuriro w'amashanyarazi ariko iyo hatari umuriro w'amashanyarazi bakoresha sora
Eh, ubwo ah, byishyurwa nande ni umuhinzi ubyishyurira cyangwa mu byo mukora nabyo mu ibyo ni ibyacu pepe ibyo ni ibyacu Mm.
ibyo biratureba umuhinzi aba yaguze smartphone gusa
noneho ariya mazi Ikindi- ariya mazi yivira mu kuzimu eh, umuriro ukoresha pompe byose murabimuhereza
ibyo ngibyo nibyo biri kuri kabine yacu Mm.
iri kuri ba- kabine perezidari kuko iriba rimwe ryuhirira ibigega icumi Mm.
kandi ikigega kimwe kigahuza abantu mirongo itatu ubwo ni ukuvuga ngo iriba rimwe ryuhirira abantu magana magana atatu ariko ku muntu utarengeje eh, ubutaka buri munsi ya ya hegitari ni ukuvuga ngo buhira kuri hegitari magana atatu ugeranyije ku butaka bw'inahangaha iwacu akenshi wenda atari nko nko mu mafamu usanga u- amazi yo ku- ku bantu magana atatu baba bahinga kuri hegitari nibura eh, nk'amaga- nk'amagana atatu ni urugero rutoya Mm.
Eh, bwana Ukuvuga Ka- ngo amazi ashobora kuba makeya kubera ko imashini ari iyacu halo komeza komeza ndakumva
kubera ko imashini ari iyacu ubundi dutegetse ko buri metero magana atanu Mm.
agomba kugira isapotinga ya yandi cyangwa gucukura yaba gucukura yaba gushyirwamo ibyo bintu hari ama- hari- hari amafaranga ava kuri eh, twagiranye amasezerano na marafone
Mm.
niyo ngo ya mafaranga agaruka mu buryo bwo gusakuza wa muturage uri hasi hariya kugira ngo azamure amazi tunayaterenge tunayashyire no mu mirima yabo icyo umuhinzi asabwa ni ni ibintu bitatu icya mbere ni ukugura smartphone icya kabiri ni ukugura cya kigega nakubwiye gihuza abantu mirongo itatu ikigega rero nacyo icyo kimaze ni ibintu bibiri icya mbere ni konteri yacu twebwe tureberaho ba bantu ese eh, ba bantu mirongo itatu bahujwe na ya smart water valve ihu- ika- ya yindi indi- ituma amazi agenda cyangwa agira gute a- a- ahagarara cyangwa yi- yi- ajya mu mirimo ikindi eh, ni ukurebera ubuziranenge bw'aba- bw'amazi cya kigega niho barebera bwa buziranenge bw'amazi cyangwa amazi ashobora kuzamuka arimo umunyu ese uyu munyu bawukuramo bawukuramo muri cya kigega ikigega nicyo kimaze ubundi amazi yakabaye yinjira mu mirima gifite ariko agomba kujyaho cya kigega haba pompe ivana kuri kabine ikohereza mu kigega amazi akaruhukiramo hanyuma bakareba bwa buziranenge bw'amazi kugira ngo abashe kujya hehe mu mirima atagenda afite umunyu ikindi barebere eh, kuri ya smart water valve ya smart water valve icyo nanone imaze yorohereza umuhinzi mu mu kuhira ashobora kuhira ibyanya avuga ko ashobora kuhira atari mu murima cyangwa akuhira ari ku murima ikindi eh, ni ukureba ingano y'amazi yakoresheje ku munsi mu cyumweru mu kwezi cyangwa ku mwaka ikamuha eh, uburyo amazi yayakoresheje mu gihe kingana eh, eh, n'igihe yifuza gukarikira eh, amazi akoresha mu kuhira Mm, radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga umutumirwa ni bwana eric karinganire turaganira ku bijyanye no kuhira imyaka dukoresheje amazi iyo mu kuzimu bwana karinganire rero iki kiganiro nk'uko nabikubwiye tugitegura ntabwo ari icyanjye nawe twenyine hari abandi turi buze guha umwanya ku murongo wa telefone hari daniel nkunzimana na ejide nkuringoma reka unyemerere eh, turakomeza udusobanuriro by'iyo tekinoloji nyuma ariko nyemerera twakire daniel nkunzimana ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri isanga
Nibirewe cyane mahoro cyane amahoro amahoro daniel uherereye he ubwo nama merenga mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi ku murwa mukuru w'intara ya Makamba ye urakaza neza rero mu kiganiro muri sanga ni ikibazo washaka kubaza cyangwa washaka gutanga igitekerezo kuri kino kiganiro
mfise akabazo kamwe nagomba mbaze umuhanga ku ifoto ngaha ah, muri make si- ntizi- ntiziri gucamwo neza sinabyumvise ibyo yasiguye ariko ku ifoto ngaha turabona ko turabona ko afite telefone ngendanwa nk'izisanzwe nagira na mubaze yuko iyo ako ka apurikasiyo baba bi- ba- bakoresha mu ku- mu kuduza ayo mazi koba kari mu matelefone yose anyara kagurira ko n'akabazo ka mbere iki- akandi kabazo nagomba kumubaza yuko ubu ha- ubu buhinga hariho urubu- hariho hariho urubuga ngurukanabumenyi twobusangaho kugira ngo natwe twi- twirahurire twivomere ubuhinga tuzobe tubukoresha na nyaburya mu ntengo Mm, ni ubuhinga bwi- ni ubuhinga Abo bugezweho bumva- kandi bwoba bwiza buga- bwogabanya n'uburyo kandi buka- bukaguza n'umusaruro mu burimyi ni utwo tubazo twanjye turakoze ye eh, bwana karinganire rero eh, daniel nkunzimana ati ese eh, ako ako ka apurikasiyo kaba mu matelefone yose nakongera ngo ibibazo wabyumvaga ariko utaramusubiza nyemerera twakire na ejide nkuringoma kugira ngo ibibazo byabo ah, bambwiye ku buhanga bw'ibyuma ko ejide yavuye ku murongo reka nkureke ukomeze usumize daniel nkunzimana bwana karinganire uranyumva
ndakumva ariko ikibazo cya kabiri ntabwo nacyumvishe Eh, daniel eh, ikibazo cya kabiri cyawe kimusubiriremo
ikibazo cya kabiri yego
ikibazo cya kabiri nabajije ko yo turangira urubuga dushobora gukura ko dushobora kurahura ko ubwo buhinga nimba hari page yiwe a- canke hariho kuri page interineti dushobora kurahura ubwo buhinga turaye nako twe ko twobyifashisha na nyaburya mbona aho ubuhinga burashe kandi bwo tugira n'umusaruro mu burimyi bwacu
uramwumvise noneho bwana karinganire
namwumvise Eh, eh, daniel guma ku murongo Ikibazo cya mbere, guma ku murongo agusubize kubera ko ndabizi aho mu burundi mushobora kuba ah, mufite ikibazo cyo kudukurikira ah, kuri radiyo Wa- sa n'ugumaho noneho abanza gusubiza ikibazo cyawe
ikibazo cya mbere eh, ni apurikasiyo nisanzwe iba kuri google play store nta kibazo wayi- wayidanarodinga
I- ikitwa gute hanyuma ariko nta kintu yakumarira idahujwe na na na ya smart water valve nakubwiye twebwe tuba dufite tunatanga na na code ya irrigation kuko igendana na code ya irrigation iyo iyo application rwose ira i- i- i- i- nta kibazo irahari kandi eh, kuyidanira ubuzima biroroshye hanyuma urubuga wenda urubuga icyo nababwira ni uko eh, ubu ngubu eh, bigiye gutangira kujyaho urubuga rwacu rwa kampani twari twari tutarabitangira kubishyiraho ariko eh, mu yandi magambo uramutse ushaka nimero yacu nimero yacu eh, ni ni ni purisi magana abiri mirongo itanu karindwi iminani ibiri gatandatu karindwi gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane iyo ni nimero yanjye ya telefone wanyandikira kuri watsapu rwose tukavugana inforomasiyo yose ushaka ukayibona kuko nta mwibanga ibintu eh, ubwenge bugomba kujya mu bandi bose bakanabimenya ndetse tukanashayaringa n'amakuru cyane cyane ko tunateganya no kuza gukorera i burundi Eh, muramutse mutwemereye muduhaye karibu turi tayari rwose kuza guhera mu kwezi kwa mbere ndumva namusubije nyakubahwa Eh, daniel rero ura- urumvise ibisubizo by'ibibazo byawe
ego nabyumvise na- na- nambye page facebook nomusaka nomusaka kuri iryo zina rya karinganire erike Yagu- yaguhaye nimero wowe muhamagara uraza kumuhamagara ubwo tutari ku ijwi rya amerika ubundi mubirangize kandi wumvise ko mu burundi mushonje muhishiwe reka tugaruke mu rwanda twakire tuyishime bosco
Ya, mwiriwe mwiriwe tuyishime
Ya, ndi mu karere ka gatsibo mu murenge wa gatsibo yego ye
bo hari icyifuzo nabigize kuri erike Mm.
halo komeza turakumva
Ah, nabonye na sisiteme ari gukoresha mu buryo bwo kuhira akoresheje telefone ndetse n'ukuntu afata amazi yo hasi ndavuga nti se nta kuntu wenda kuko umuntu agenda asaza iyo akora biriya bintu nta atabigisha atabyigisha abandi bantu nko mu karere ka gatsibo wenda tukazaza ukuntu twazahura nk'urubyiruko wenda tu- tukigurira umushinga wiwe kuko hari ikibazo cy'iki gihe cyo guhana nk'iki gihe imvura imyaka yose ipfuye itabonye imvura so natwe akadufasha cyari icyifuzo ku ruhande rwe yaza kutubwira nimba byazashoboka tukazana ukuntu twazashaka buryo ki wenda ndo twakwikora turi umudugudu umwe akabitwigisha wenda natwe bakaza kutureberaho
wabyumvise bwana karenganire
nabyumvise ariko nabonye ukiri umusore ubanza utarasaza
reka wenda musubize Mm.
gatsibo dufitanye amasezerano y'imikorere n'imikoranire ko tugiye gutangira kuhakorera ah, nk'igice cya- cya nyagihanga na ngarama Eh, mu murenge wa muhura umurenge wa wa gitoki umurenge wa Rwi- rwimbogo n'umurenge wa remera niyo mirenge tugiye gutangiriramo hanyuma rero kubigisha rwose nta kibazo kirimo nta n'ubwo binagoye Ah, icya mbere ni uko ari ubushake ubushake burya iyo ufite ubushake n'ubushobozi bugize gute buraza wenda aha ngaha ndaza kuhasoreza mu marekomandasiyo kugira ngo eh, uruhare rw'umuhinzi rw'ubuyobozi n'iki byose ubundi iyo habayeho imyumvire myiza ah, ibintu byose birashoboka wenda ah, ku- kuri uyu wa gatandatu tuzasaha ku mugaragaro tuzasaha ku mugaragaro tuzakora lonshi mu karere mu karere ka rwamagana umurenge wa karenge niho tuzabyerekanira abayobozi bazabigenda abayobozi bazaza barebe ndetse koko byabizi ukuri numva rero nawe aramutse ashoboye eh, afite eh, n'ubushake yazaza ah, ku wa gatandatu tuzabitaha i karenge rwose kugira ngo eh, nyuma y'umuganda abayobozi bazaza bataha ibyo bintu neza babibone noneho babone ko byabizi ari ukuri
tuyishime rero urabyumvise ko uhakuye ubutumire tuyishime uranyumva
ndakumva cyane baragutumiye none uzajyayo
ku wa gatandatu ngiye kubipanga rwose kuva kuva hano uza handi ni hasi cyane kuko njyewe nshaka kumenya ibyo bintu uko bikora gute mbere iyo ronshi ukuntu izaba Mm.
noneho hari imirenge mbwiye yegeranye n'umurenge ndimo bizamfasha icyo gihe naza ku- guhugura cyangwa se kwigisha ko nanjye nzaba mfiteho nosi yo kurusha abataragiye kureba uko bimeze samu urakoze cyane eric buriya nanjye ndaza kumusaba nomero yiwe yayitanze ariko sinzi niba utari wakurikiye maze nanjye nayifashe mu Yayitanze?
mutwe reka reka reka reka reka tumureke yikwihere kuko ari ku murongo
ni zeru karindwi iminani ibiri
yego
gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane ku muntu uba mu rwanda ariko kuba hanze ashyiraho eh, gu- guteranya magana abiri mirongo itanu
ngira ngo wab- gatandatu kabisa ngira ngo wabyumvise tuyishime urakoze cyane kuri icyo kibazo u- u- ubajije kandi tukwifurije kuziga ugakurikira neza
igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo bugo.
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shoferi twigendere kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La benevolencia royal.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turacyari mu kiganiro muri sanga umutumirwa wacu ni bwana eric karinganire ni umushakashatsi wize uburyo bwo kuhira imyaka akoresheje u- buha- ikoranabuhanga rya telefone n'amazi yo munsi y'ubutaka ese ubundi bwana karinganire ibyo bintu ibintu watekereje urabivumbura ni ubuhanga busanzweho wa- wabirahuye ute wabirahuye hehe
Nta- nta- nta kanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze Mm.
Eh, na- eh, ni ubuhanga wenda mu burya um, ba- eh, bavuga ko umuntu wese ari umuhanga iki- iki- igisabwa ni- ni umukubuzo kugira ngo eh, ubwenge bugaragare Na- nashoboye kubyiga mu Bu- mu bushinwa mu bibiri na cumi n'icyenda
Mm. Du- buriya se Mm.
jye- uki- ubimbwira rero yewe natekereje nti ariko buriya ko amazi ava munsi y'ubutaka n'ubundi yari afite umwanya arimo gukomeza gukura amazi munsi y'ubutaka eh, wenda adafite uburyo asu- hari uburyo amazi asubiramo hari ingaruka bishobora gutera ku buryo mwabitekerejeho mubyiga neza ku buryo ibyo icyo gikorwa ubwacyo gikozwe ku rugero runini hirya no hino ku isi bidashobora kugira ingaruka nk'izi tubona z'imihindagurikire y'ibihe
no nta ngaruka nta ngaruka y'imihindagurikire y'ikirere kubera ko eh, icya mbere eh, n'ubundi y'amazi asubira mu butaka twayakuye mu butaka n'ubundi agiye kuhira imyaka asubira mu butaka ni nk'ay'amazi y'imvura icya kabiri ubundi wenda ugereranyije nko mu gihugu cyacu urabizi ko ari u rwanda rw'imisozi igihumbi niko bavuga ariko ubundi tugizwe n'imisozi rero ahantu h'imisozi miremire ya masoko ajya mu kibaya ajya hehe nta niho aturuka ubundi ahantu wenda wavuga ko wavuga wangiza ibidukikije ni aho y'amazi ushobora kuba uyakura wenda mu bishanga cyangwa mu migezi icyo gihe uba uvoma ikiyaga uba uvoma imigezi ariko ayacu biratandukanye ni ukuvuga ngo tuyavoma mu musozi n'ubundi ni amazi urabizi wenda ngira ngo nko mu majyaruguru hari igihe ujya wumva impamvu impamvu ikarikurura umusozi ni ayo mazi ubundi iyo abaye menshi agira ikibazo akarikurura umusozi umusozi ugahirima ku bantu cyangwa ukangiza ibikorwa remezo rero mu buryo bwo ko twebwe tuyakoresha ubundi ibyiza twayakoresha tunumvira no mu bindi bihugu arakoreshwa kugira ngo mwagiye mutembera mu bihugu byumvira nawe ni uburyo busanzwe bukoreshwa wenda icyo batiyongeraho ari agacya nuko twese tuyakoresha na telefone
ngeni nzabona impano Emmanuel ni igitekerezo ni ikibazo
nagira ngo umugabo namwumvise numvise afite poroje nziza yego yego
ngo igitekerezo nagira ngo abe yaduha kontagiti z'ukuntu umuntu iyo poroje yakwira mu gihugu hose kuko ni poroje nziza kuko uri kureba nk'uko amaze kubisobanura ndabyumvise nonaha kano kanya ari kubivuga nk'uko abitubwiye mu rwanda kuko hari imisozi miremire kandi mugani ibyo kuzaga kubona amazi mu buhinzi biragorana rero nkurikije uko nayumvise numvise ari nziza yaduha kontagiti z'ukuntu iyo iyo poroje yamanura dusiga mu gihugu hose kugira ngo twese babashe kutugeraho
bwana karinganire uko mbyumva rero uraza kuva ahangaha usarajwe no gutanga nimero ariko ubundi hari urubuga mufite ruriho ibyo bikorwa byanyu abantu bashobora kujyaho bakabona amakuru ku buryo bwimbitse wenda n'izo nimero bakaba bazibona cyangwa se n'amashusho y'ibikorwa mukora ku buryo abantu rwose bashobora kubashakiraho bakababona
ubundi mbere na mbere tutari twakora ronji twari twirinze kugira ibyo dusohora wenda cy'amakuru arambuye kugira abantu bose batubone babone ko bya bintu ari ukuri twagira ngo abantu abayobozi babanze babitange twari poroje nshyashya kugira ngo n'imyumvire y'izi y'abantu kugira ngo uhindure ibitekerezo yabo bafite ni byiza ko abantu bakoresha amazi yo munsi y'ubutaka n'umutungo kamere basanzwe bafite mu bindi nyuma yo kuwa gatandatu ibikorwa byacu byose bizaba kuri ku rubuga kuri webusayiti yacu y'akagera kuwa mbere kuwa mbere muzatangira kutubona n'ibikorwa byacu
wabyumvise rero mukoresha nimero telefone
komeza
mukoresha nimero ya telefone nk'uko twayibahaye ariko guhera kuwa mbere muzajya mutangira gusoma ndetse n'ibikorwa byacu mubibona ijana ku ijana
Emmanuel rero urabyumvise ubu ngubu ku ijwi rya amerika badusogongeje mu by'ukuri naho agaseke karacyapfundikiye ariko ku wa gatandatu karaza gupfundurwa iyo webusayiti iraza kujya ahagaragara imbuga nkoranyambaga ushobora kubasangaho byose bizatangazwa kuri uyu wa gatandatu igihe bazaba batangira uwo mushinga ku mugaragaro hari ikindi kibazo wari ufite mbere y'uko tujya ku wundi mu uteze amatwi radiyo ijwi rya amerika
yakurikije ibyo birahagije twamaze kubona kontagite wenda ibisigaye umuntu yasigaye nawe mubaza nta kibazo kindi ye urakoze cyane rero bwana muvunyi ukomeze kugira umunsi mwiza
namwe ye nuko rero bwana eric wari ukimbwira uti twabyize neza twasanze nta kibazo gihari kuko amazi dukoresha n'ubundi asubira mu butaka ibyo nanone bitumye ngira ikindi kibazo cyo gutekereza ku mazi ku busharire bw'amazi harya buriya amazi yo mu kuzimu yose aba nta kibazo afite aba afite hari n'imyunyu imwe nta ngaruka ashobora kugira ku myaka ku buryo imyaka ivuye muri ayo mazi cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ubutabire bu- bu- bwo muri ayo mazi biba byagira ingaruka ku musaruro cyangwa ku buzima bw'umuntu
aho twarabitekereje ndetse twanabishyizeho mu bikorwa hari hahandi nakubwiye ko ikigega cya kigega gihuza abantu mirongo itatu nakubwiye ko ah, eh, ki- gifite inzira ebyiri iya mbere ni ni ni ni irigasiyo ni ukuvuga ngo ni hahandi duhuriza abantu ba bantu mirongo itatu ni ukuvuga ngo ya mazi agiye mu kigega tubanza gupima ese ya mazi koko afite umunyu ese afite ubundi burwayi runaka hari uburyo bwo kuyapima mbere na mbere mbere ko bayohereza mu mirima y'abaturage ushobora kuyohereza akagenda arimo umunyu agatwika imyaka aho kugira ngo ukemure ikibazo ukagira gute ugateza ikindi ki- ki- kibazo numva rero aha ngaha nabiba tubaneye ko y'amazi mbere yo kuyohereza mu mirima turabanza tukagira gute tukayapima utiriwe ko iyo geze tutari twahura nayo yo ko haba hazamo umunyu mu mazi tu- tu- tu- tu- tubona ni meza cyane ndetse eh, n'abaturage bayanywa usibye kwenda tukaba twinjiye mu zindi nshingano zo gutanga amazi yo kunywa igihe tumwe tu- tuyoriyansa mu murima nta- nta- nta- nta na- nta n'itiyo n'imwe igaragaza aho umuturage yavomera yose agenda ajya kuhira
Mm. reka twakire bwana nisabwe abdul ikaze mu kiganiro muri isanga
Ah, murakoze cyane kuduha ijambo radiyo ijwi ry'amerika Eh, uherereye he abdul
Ah, tuvugana ndi mu karere ka nyagatare
ye nyagatare aho naho hajya hakunda kuva akazuba
Eh, ibihe by'impeshyi izuba rikunda kuva kuko na- aba ari ahantu hose ariko ubusanzwe nyagatare ntabwo ijya ikunda kubura amazi cyane
dore ko muturiye n'umuvumba nuko rero ni ikibazo ni igitekerezo
Bo, ni ikibazo nashakaga kumaza cyangwa se nanone igitekerezo kuko urabona ubwo buje- ubwo buryo buje ni uburyo bwiza kandi bwari bukenewe ariko noneho urabona wa muturage uri hariya mu cyaro ntabwo aba- baba bafite ayo matelefone y'amasimati ariko hari igitekerezo nashakaga kumugezaho nimba habaho ubukangurambaga akajya amanuka nko mu cyaro cyangwa se akaba yashaka abantu bamuhagarariye bakabishishikariza abaturage kuko ubwo buryo ndumva ari bwiza cyane urumva se baramutse bashatse abantu nk'abo ngabo waboneka ku buryo wabahagararira aho muri nyagatare bityo ukaba unishakiye umurimo
kabisa rwose niteguye kuba nakorana n'uwo muvandimwe
bwana karinganire nisabwe uramuha akazi
nta kibazo rwose dukeneye n'aba- n'abakorerabushake n'abakozi rwose badufasha kuko eh, ubu ngubu ikintu turiho rwanda nacyo ngira ngo ni- icya mbere ni uguhindura imyumvire ubundi buri muntu wese ntakabaye hariho na mobilizasiyo umuntu wese yakabaye abyumva ko ari inshingano ze mu guhinga yuhira yakabaye abyumva ariko none nkangira umuntu bari kutugira birashoboka inda yo mazi deni hari na- na- na- n'ayo bateretse ni neza cyane nka- nka- nkagura aho mbigurisha ni ibyo byose ariko dushimira imana ko tugenda tubona nka- abantu nka ba buzuru badufasha eh, biteguye ku- kudufasha kandi koko turi kumwe turi kumwe rwose turi kumwe kandi tuzakorana neza Mm, yaravuze ku kintu cy'ubukangurambaga avuga ati eh, nyamara abaturage benshi siko bafite ibisabwa mwari mukwiriye kumanuka mugakora igisa n'ubukangurambaga cyane cyane mu byaro bya kure ibyo nabyo ni ibintu muteganya gukora
ni ibihe- ni ibintu duteganya gukora ubu wenda dufite eh, ubushobozi nyine buracyari bukeya dufite imashini imwe ariko guhera mu kwezi kwa cyenda tuba dufite imashini zigera muri eshanu imashini irahenda imashini icukura yonyine igura miliyoni magana atatu na cumi n'umunani urumva ni ni ikintu kiremereye cyane kugira ngo eh, izo mashini wenda mu kwezi kwa kwa cyenda tuba dufite imashini zigera muri eshanu twumva rero ko buri karere tukagira indi mashini ubu dufite imwe niyo mpamvu rero twahereye rwamagana tubimuka tujye n'ahandi rwose twiteguye ku- ku- ku- gukorana n'abahinzi kandi neza na mobilizasiyo wenda nuko tu- impamvu ironshi izaba ku wa gatandatu hari no- no kumenyesha n'abayobozi ibyo dukora nabo babigira inshingano bumve ko kuyobora abaturage bagomba kubayobora buhira nk'uko biri no mu mihigo bagenda bagira yumva rero nta kibazo rwose icana zose zizanyurwamo kugira ngo tubashe kwimenyesha abaturage tuzemera kuzinyuramo kandi neza
ye reka twakire bwana ndayikengurutse leonidas ku murongo wa telefoni ikaze mu kiganiro muri isanga
Halo, Eh, leonidas turakumva muraho cyane
amahoro neza ye uherereye he bwana ndayikengurukiye
ahantu mperereye ni kanyagu ni kanyagu muri komine ntega porovensi kirundo aho ni mu burundi nuko rero wa- eh, wari uhamagaye ushaka kubaza cyangwa gutanga igitekerezo rero muganga ahebwa abantu gikurikirana kubera ahantu hadafata radiyo nakurikirana icyo kiganiro ni ukuvuga rero u- uhamagaye nk'umunywanyi wa murisanga ariko mu by'ukuri ntabwo wamenya icyo tuganiraho
Eh, sinari bwagitahure neza kubera amantene yose numva meza araseragurika sinakurikirana radiyo byaguma bicika
Eh, aho mu burundi turabizi ko mufite ikibazo cyo kuba imirongo ya fm itacyumvikana Eh, ibyo ari byo byose ndizera ko inzego z'ubutegetsi bw'igihugu ah, n'ijwi ry'amerika bazareba uko bakemura icyo kibazo reka nsubire kwa bwana eric karinganira wari ugize uti abayobozi tuzabatumira baze barebe iryo koranabuhanga ah, uko rikora ndetse barebe n'uburyo ryajya muri gahunda zo bashyigikira ubundi umuntu yakwibaza ati tuzi ko mu by'ukuri kimwe mu byo leta y'u rwanda yitayeho cyangwa se eh, igerageza gukora ni icyo kintu cyo kwihaza mu biribwa ikintu cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi kuba uwo mushinga wanyu u- uri aho ngaho ariko mu by'ukuri eh, ukavuga uti tuzatumira abayobozi ni ukuvuga ko batari basanzwe bawuzi ni ikintu badatera inkunga eh, bihagaze bite Um- umubano wanyu na leta mukorana mute mubanye mute
umubano wacu na na leta tubanye neza cyane kuko ubundi tutanabanye neza ntitwaba tunabikorera inaha ngaha dufite korapurasiyo na minagiri korapurasiyo na eh, na na- na- na- na beneri ahanga yo beneri ni ni ku rwego rw'amasako Ah, umuhinzi ubundi duteganya ko umuhinzi ubundi iyi smartphone n'ibindi byose bisabwa yakabaye bifata mu buryo bw'inguzanyo hanyuma akishyura mu gihe kingana n'umwaka Eh, wenda nda- nda- ndinjira mu mapolitike cyane eh, kugira ngo mbashe kubisobanura neza abantu banabyumve A- ahangaha bihita bikombina ni ukuvuga ngo wa muhinzi u- wagujije smartphone eh, mbere na mbere ni ngombwa kuba smartphone mu bintu byasize ingaruke gato mu gihe cya korona umu- umubyeyi aba atunze smartphone aba- abana baba bazi ko bazi ko bigiye mu gihe bari ba- bari baratatse ariko amasomo bayakurikiranaga kuri za smartphone mpamvu aba- abakiriya bacu ntabwo bagize ibyo mbago- ibyo mbogamizi kuba babona ah, uburyo babona amakuru mbere na mbere umuhinzi akabona amakuru atunze smartphone ariko akanayigira yuhira icyo i- aho rero ubona n'ingarutse gato ni ukuvuga ngo dufite imikorere imikoranire na minagirisi n'uturere n'imirenge hanyuma ni- n'amasako dukorera mu gihe tugiye gukoreramo dufitanye igihe tugomba kugira na dukore imikoranire kugira ngo borohereze wa muhinzi abone inguzanyo mu buryo ah, navuga ngo bwo- butamugoye azayishyira mu gihe cy'umwaka butamu- butamugoye akabona inguzanyo kugira ngo abone uko ya- yabona smartphone no- n'ibindi bikoresho byo kugira ye ubundi se u- aho bihagaze ubu ngubu leta ibafasha iki uretse kubabwira iti tubahaye uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u rwanda twemeye n'uwo mushinga wanyu ubundi kibafasha mu buryo bufatika kugeza ubu ni iki
aho ngaho ikintu cya mbere wenda twerekana ibintu ibi byose bizagaragara kwe eh, twabanje kugirana amasezerano y'imikorere n'imikoranire hanyuma rero ubu ngubu tugiye gushyira ibintu hanze ku mugaragaro noneho tuba- tubone eh, kwegera inzego z'ubuyobozi babishimye cyangwa wenda babinenge ariko nzi ko tuzagirana tuzafatanya twifuza ko twese twafatanya ubu ngubu ntabwo nagira icyo bisobanura kuri iki kuko uburyo bigiye gutaha bigashyirwa ku mugaragaro n'abayobozi ubwabo bakabigira inshingano zabo
twavuze ku bijyanye no gupima amazi tuvuga ku bijyanye na metero z'ubujyakuzimu ariko mu by'ukuri ntitwanavuga n'ubutaka kuko eh, hari ikibazo cyo kuba imyaka yabura amazi ariko hakaba n'ubwoko bw'ubutaka cyangwa se imiterere yabwo hari icyo mufasha umuhinzi cyangwa se uburyo uwo mushinga wanyu ushobora ku- kumenya ngo amazi akenewe angana atya kugira ngo umuhinzi ata- atuhira cyane bikaba igisoryo eh, cyangwa se akamenya imiterere y'ubutaka ku buryo mumuha urugero rufatika ashobora gukoresha kugira ngo yuhire imyaka ata- atayiteje imyuzure
ubundi ubundi buntu wenda nuko eh, na ababyeyi ya ya smart water valve eh, isarikiye ku buryo yerekana ingano y'amazi igomba kuhiriza eh, ayizuriza mu- ku munsi mu cyumweru mu kwezi hanyuma wenda ntarutse ku kibazo ndazi ufite ese umuhinzi wenda umuhinzi muto ufite hegitari azuhira kimwe n'ufite hegitari eshanu ntabwo ari ntabwo ari icyo tubagezaho twebwe ni imitiyo inyura aha ubasha kuhira naho yakuhira hegitari icumi biramureba ni uburenganzira bwe hanyuma wenda ah, uburyo twuhiza ntabwo bwatotse ubutaka ni nk'imvura ziriya ziriya za zinka eh, uko ubibona biba bimeze nk'imvura iyo ubonye ko ubutaka bwuzuye eh, ni amazi agenda mu mu bihingwa nta nta puresiyo wenda eh, nini ishobora gutuma imyaka ngo ihungabane cyangwa ngo amazi ameneke wenda nk'uko bajya batanzwe moteri zisanzwe ni uburyo ah, bu- bw'ubuhanga umuntu yuhira akuhira akoresheje eh, eh, amazi ameneka nk'imvura
Mm.
nta kibazo rero byateza ye ku murongo wa telefoni reka twakire bwana nzohayimana eric ikaze mu kiganiro muri isanga
ndabaramukido cyane yego bwana nzohayimana Amahoro, uherereye amahoro.
amahoro cyane Eh, ubu tuvugana je magaze mu kibuno muri komine bugabera ku mutumba wa ruheno magaze no mperere kabisa aho ni mu majyaruguru y'u Burundi ngira ngo cyangwa mu mu majyaruguru majyaruguru ashyira y'uburundi ni ukuvuga yuko eh, ku mupaka w'u rwanda n'uburundi ye aho bimeze bitaho mu kirundo bwana nzohayimana
nashaka kubaza mugenzi wanjye yitwa erike mbe none iryo koranabuhanga mu telefoni rikunda gutye kumengo ntirishobora gukunda ndabikunda gutya oya icyo kibazo ntabwo nanjye ntabwo nyumvise sa nk'ugi- sa nk'utomora neza ikibazo cyawe
nashaka kubaza ati nuko na- ibi- ubwo buhinga bwo gukoresha iyo tekinoloji kugira amazi ashobore kuvomera imirima cyangwa kuhira ikunda gute ko nyine muri afurika bita- bitamenyerewe cyane cyangwa mu- muri ibihugu bi- by'ibiyaga bigari
Ah, ibyo bintu ariko ubanza yabisobanuye kuva kare cyakora singiye kumusubiriza kuko arahibereye have have mureke akwisubirize bwana karinganire sinzi niba wakurikiye icyo kibazo ntabwo nacyumvise ikibazo afite nko mu
Ah, eric uracyahari
ndahari rwose ndahari ndi ku murongo ka- eh, ndabumva Eh, nibagiwe ko mwese muri ba Eric ndavuga Nzohayimana yaravuze ati ikibazo ubaza mu by'ukuri ntabwo yabashije kucyumva sa nk'uwongera ukimusubiriremo
Na- nda- nashaka kubaza ati ubwo buhinga ko nzi yuko butamenyerewe muri afurika cyane muri ibihugu by'ibiyaga bigari bishobora gukunda gute muri iyo te- mu telefone kugira ngo umuntu ashaka kubukoresha aho aherereye kudashakura imyaka yiwe
Eh, bwana karinganire ibyo bintu bitamenyerewe muri Afurika mu- murabona ari ibintu byizewe
ngo buriya rero eh, icyo- aho ni naho ikibazo kinari kumva ko afurika ari umugabane ngira ngo w'abantu basuzuguritse bari hasi iyo wenda nyibukije akantu kamwe nyibukije akantu kamwe eh, hari umu- umuntu umwe wenda ntashatse kuvuga ngo na- na- na- najya mu bintu birebire umuntu umwe yarambwiye ati mureke tuzamuvumba
inga ndazamuvuga ubutaha ariko reka reka mvuga ibyo yambwiye reka tuzamuvumbe Yarambwiye ngo- ariko ngo ibyo bintu ngo ngo ubundi ko bimenyerewe iwacu ngo ibyo bintu ukaza mu buhanga bwacu ubundi wowe nu- urabijyana ngiyo ngiyo ngo ese ngo bizabamara iki ngo ubundi ntibazabyiba ubundi ntibazabyita ubundi ngo ngo- ngo rwose ngo nta kintu bizakumarira ngo ushatse rwose wabireka urumva rero numva ubundi tugomba no kumenya akamaro kacu impamvu rero nanjye nemeye kugira ko ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ibyo abajije rwose mu by'izuku ni ikiganiro cyane ni amarangamutima ntabwo byoroshye bamwe ntibabyumva ukura nta smartphone afite ubundi igihe smartphone ibaye iki kandi koko bariho umuhinzi eh, yakabaye atunze smartphone aba yewe ntacyo nareba ndanisaziye icya kabiri ese ubundi nduhira imirima yanjye ko nenda kwipfira ariko byose numva rero niyo mpamvu hazamo za mbaraga z'ubuyobozi kumva ko ikigero tugezeho ubundi iyo tutabasha kwihaza mu biribwa tuba turi inyuma ngira ngo ah, muri ino minsi yashize hari eh, urugero rw'ibintu bya- bya- bya- byatweretse ko tugomba gukora cyane ndetse tugakora birenze ngira ngo nk'iyi ntambara iri muri Ukraine na na na n'Uburusiya, yatweretse ko ibintu igiciro cy'i- cy'isukari rugeragera mu bihumbi bibiri wenda na magana ane simbizi mu manyarwanda icya kabiri umuceri yakugeze muremure abanywa inzoga barabizi aho ni inzoga zigiye uragera ku ku- ku kuri esanse ugasanga iri mu mafaranga menshi ni ukuvuga ni ingaruka y'uko utega ibiva hanze ku- biruta ibi- ibisohoka hanze numva rero ntajya kwigisha amapolitika y'ubuhinzi n'iki cyose ariko ni ngombwa ko twese tubyumva tukabyumva nk'ibyacu ndetse tugafata n'uruhare tugafatanya ntabwo ari njyewe ntabwo ari iby'ubuhinzi byenyine ahubwo namwe mukagira gute mukabigiramo uruhare tugafatanya
ye ngira ngo arakumvise nzohayimana hariya mu burundi reka tumwifurize umunsi mwiza
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
twambuke tugaruke mu rwanda twakire bwana jean claude ngoboka ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane nk'uko bisanzwe amazina yanjye ni twongoboka jean claude ndi mu burasirazuba bw'u rwanda ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mu dodorome ya mbere nkaba ndi umukozi w'ikiganiro muri isanga kuri rya amerika muri rusange nkunda cyane nuko nuko bwana ngoboka wari uhamagaye rero ushaka kuvugana n'umutumirwa ni igitekerezo utanga kuri iyi nsanganyamatsiko ni ikibazo ubaza
ni ukuvuga ngo mbere na mbere reka mbanze nshimire umutumirwa by'umwihariko hano mu murenge wa gashanda haje kugera sinzi nimba yaba ari we wahageze kuko yageze mu nteko y'abaturage bereye mu kagari ka kerwa nkanjye nari mpari ahagera muri gahunda yo kugira ngo bashakishe amazi bashobora kuba bakoresha biturutse mu kuyashakisha mu butaka haje gutanga telefoni za marafone zishobora kuzifashishwa mu kugira ngo ayo mazi abashe kuzamuka muri ubwo butaka ku musozi amazi baje gusobanura mu nteko y'abaturage bavuga ko ayo mazi ashobora gushakishwa aho ariho hose ariko hifashishijwe telefoni ngendanwa za simatifone nibyo yavugaga
Eh, icyo gikorwa cyiza icyo gikorwa rero cyaje kuba ariko kugeza ubu abaturage by'umwihariko batuye muri aka karere ka mu murenge wa gashanda bahawe izo telefoni ariko ntabwo babonye uko ayo mazi azamuka kugeza n'ubu bagifite ikibazo cyo kuvuga ngo ko twahawe telefoni umuntu n'umufatanyabikorwa ubwo ko agiye kudushakira amazi ku misozi itandukanye no ku butaka butandukanye tukaba tutarayabonye byaba bimeze bite uwo munsi barabyishimiye bumva ko ari igikorwa kije kandi kigiye kubagirira akamaro nk'abanyarwanda muri rusange baranabyishimira ariko wenda nandukiriyeho gake mvuye hano mu karere ka ngoma hari utundi duce numvise byakozwe ariko ikintu nasabaga umutumirwa muri rusange abanyarwanda turumva kandi tukumvira igihe tukanakemura ibibazo kare kuko azi ari iterambere ry'abanyarwanda muri rusange kugira ngo biteze imbere kuko ayo mazi azamutse mu karere ka ngoma cyane cyane ko dore n'ahantu hakunda kuboneka izuba muri rusange byazafasha cyane abaturage bahatuye kugira ngo bat- ntibazahurire ikibazo cy'inzara bo batanze simatifone za marafone kugira ngo zizafashe abo baturage batuye muri ako karere cyangwa mu murenge wa kazo na gashanda bakaba batarabazamuriye amazi baba bateganyiriza iki n'abaturage batuye hano hasi mu mirenge itandukanye ye urakoze cyane bwana ngoboka reka vuba vuba agusubize hari undi muntu dufite ku murongo wa telefone utegereje reka nawe eh, tumwakire mbere y'uko agusubiza eric nzohayimana ikaze mu kiganiro muri sanga uh, prito libere ndayizeye yego urakoze kumwe aka kanya ariko ndavuga ati ubwo buhinga none ko eh, buri ko butera imbere eh, uyu muhinga yabuvumbuye ategekanye iki ku eh, kubwigisha abandi haba aho mu gihugu iwanyu canke mu bihugu bituranye eh, byo mu karere kuko biboneka ko ubwo buhinga bwaba bugezweho cane na cane bufasha mu guhangana n'ibihindagurika ry'ibihe rikomeye cane aho eh, ubu igi- eh, ku- ku- kuvoma kurima umuntu yuhira n'amazi muci arivyo vyofasha mu gu- mu gutorera umuti ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe ubu urakoze cyane ndayizeye reka tugaruke kwa bwana eric karinganire dusigaranye iminota ibiri gusa Eh, ngoboka ati ibintu barabikoze hari iwacu bazana eh, iyo miyoboro bazana telefone ariko ntabwo birimo gukunda Eh, libere ati murateganya iki mu minota ibiri gusa bwana karinganire
murakoze Nka- ngeze kuri jean claude ngoboka wo muri gasanda ndamushimira ko eh, ari nk'umukiriya wacu hanyuma rero icya mbere twari twarabanje gukora kwari ukugira ngo dutange demonstration cyangwa dutange eh, du- dukore ronde y'isi ahubwo namu- namushishikariza kuzaza kuwa gatandatu kuwa gatandatu kuko gasanda na na karenge ni imirenge byegeranye wenda usibye ko bitari mu turere tumwe akazaba hari kuwa gatandatu akareshya hanyuma ikindi nanone umuntu duteganya dufite imirenge yihuta yo gukwirakwizamo amazi hari umurenge wa kazo na gashanda hari umurenge wa jarama hari umurenge wa kabare eh, muri kayonza hari umurenge eh, wa nyamirama eh, wenda kabare ho twaranapimye dusigaye amazi ariko kazo gashanda ah, murama na jarama birihuta cyane mu mirenge tugiye gushyira imbere kugira ngo babone amazi muri uku kwezi kwa kwa- kwezi kwa gatatu hanyuma eh, ngarutse ku ki- ku kibazo cya cya erike ndayizeye w'uburundi eh, ni ukuri ushaka ubwenge cyangwa ushaka kumenya ibi bintu amarenganurwe we ntabwo ari ibintu biremereye nanjye nabikuye ku bandi na kandi ngomba kubitubwira n'abandi bikazaba uruhererekane tukazatwesazira mu isi nziza muri afurika nziza y'ubu it- itoshye hacya ikirango cyo muri bibiliya cyatewe ku mugezi ni ukuri natwe tukageza aho tugera murakoze kera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyume bwana eric karinganire rero reka ngushimire cyane ko wahaye umwanya ikiganiro muri sanga isaha ni nto cyane ariko nizere ko nitwongera kugukenera uzatwitaba
ndahari rwose ndahari ndahari rwose umurongo wanjye uhora ufunguye reka nshimire namwe banywanyi b'ikiganiro muri sanga abahamagaye n'abaduteze amatwi mwese nshimire kandi na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro bwana cang ku buhanga bw'ibyuma na diodene cyubahiro wakiriye telefone zanyu akamfasha no kubagezaho aya majwi kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri meza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu